bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri sitiyo ya cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane nahazo ndongoye ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze ico kiraro twe twashaka ko gikorwa kuko yari inyungu ya twese baba abanyakiganda baba abanyarusaka twese cari kidufitiye inyungu araho nk'ubu unye bavuga bati umuvyara ikunda mu kibumbu none mwese tuzoshikayo gute twebwe umuntu afise kugenda kuraba umuntu hakurya muri kiganda yaca kw'ico kiraro none ubu amayira ntahita hari igihe uruzi ruba rwuzuye none wojabuka gute
aba ni bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya mwaro mu gihugu c'u Burundi bavuga ku kibazo c'ikiraro kimaze imyaka cumi carabomoste ico kiraro cahora gihuza intara ya mwaro n'intara ya muramvya baremeza ko vyinshi biriko birahombeka kubera ico kiraro iyo nkuru turayigaruka ko hande hato murabe hagufi y'amaradiyo yanyu turababwira n'ingene umunsi mukuru w'abakozi n'akazi uriko urahimbazwa mu rwanda no mu burundi ariko mu nkundire imbere y'inkuru nabateguriye zivugwa ijya nino mbanze ndababwire muri make ko abantu bashika kuri mirongo itatu n'indwi barimo gufata amafoto akorera itororokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp hamwe n'abandi bamenyesha amakuru y'icenda bishwe ejo ku munsi wa mbere muri afuganistani mu bitero bitandukanye vyabereye ku murwa mukuru kabul no mu bumanuko bw'igihugu userukira inteko z'ishamwe ry'ibihugu vyo mu burengero rijejwe kwivuna abansi otan yavuze ko umusirikare wa leta zumwe za amerika nawe nyene yahitanywe n'ivyo bitero umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu wamaze kwemera ko ari we wagavye ivyo bitero kabul ishami ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe reporter sans frontiere ritangaza ko arico gitero ca mbere gihitanye abamenyeshamakuru benshi kuva intwaro y'abataliban isenyuwe muri afghanistani hari mwaka wa bibiri na rimwe abakozi icumi bo mashamwe atanga imfashanyo muri sudani y'epfo bari baranyurujwe mu ndwi iheze mu manuko bw'ico gihugu bararekuwe ivyo vyatangajwe n'ishami mpuzamakungu ritabara imbabare croix rouge ibiro vy'ishami mpuzamakungu onu rijejwe imfashanyo oca vyari vyatangaje ku munsi wa kane ko abo bakozi baburiwe irengero kandi ko boba bari baranyurujwe inyuma y'aho imodoka barimwo ziterewe mu manuko bushira burengero bwa sudani y'epfo abakozi icumi bose ni abanyasudani y'epfo bakaba bakora amashirahamwe ya OCHA UNICEF n'ayandi ategamiye leta Colonel Lam Paul Gabriel avugira umurwi w'abarwanya leta ba CPLA yemeye ko abo bakozi batanga imfashanyo bafashwe kuko binjiye mu gace badafitiye uburenganzira umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yaremejeje kuwa mbere ko igihugu ciwe gifise ivyemeza bishasha vyo kwizigirwa ko igihugu ca Iran gishobora kuronka ikirwanisho ca nucleaire ivyo habishikirije mu gihe hasigaye imisi cumi n'ibiri ngo ikiringo c'amasezerano y'umwaka wa bibiri na cumi na gatanu amakungu yasinye n'ico gihugu arangire igihugu ca Iran camye gihakana ko ata mugambi gifise wo gukora ikirwanisho ca nucleaire canebaguye ivyashikirijwe na Netanyahu perezida wa leta zumwe za amerika donald trump yaciye amenyesha ko ivyo netanyahu yashikirije ari vyiza cane yongeye avuga ko ayo masezerano y'umwaka wa bibiri na cumi na gatanu hagati ya iran n'ibindi bihugu bitandatu rutura yari mabi kuri leta zumwe za amerika aho yari imbere y'amateleviziyo atandukanye muri israel netanyahu yerekanye inzandiko z'ibanga za irani iperereza ry'igihugu ciwe ryashoboye kuronka mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi zemeza uyu mugambi wa irani radiyo ijwi ry'amerika murayumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu murashobora kandi kumva ibiganiro vyacu muce ku rubuga rwa interinete kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook adresi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara umunsi mukuru mwiza w'akazi ku bakozi mwese muriko murumviriza ijwi ry'amerika
iwanyu mu ntara uhanye mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika igihugu c'u Burundi n'u rwanda vyifatikanije n'ayandi makungu mu guhimbaza umunsi wahariwe abakozi n'akazi mu rwanda uyu munsi uri kuhimbarizwa mu karere ka rubavu ni mu burengerazuba mugenzi wacu claude ganza munyamagana ariko arabikurikiranira hagufi amahoro ngaho mu rubavu claude
amahoro amahoro diane abitabiriye uwo munsi w'akazi n'abakozi aho mu rubavu ni bande hama ibirori biriko bigenda gute
diane uyu ni umunsi mukuru w'umurimo uzihizwa n'inzego za leta ku bufatanye n'abikorera aho uba wahuriyemo n'abakozi ndetse n'abakoresha n'abandi bantu batandukanye bitabira uyu muhango uyu munsi wo kwizihiza umurimo harebwa uko abakoresha babanye n'abakozi babo ndetse n'umutekano w'abakozi mu kazi
hama ababyitabiriye hari amajambo yagiye arafatwa icyo bagarutse ko ahanini ni igiki
navuga wenda bikeya mu byavuzwe n'abahagarariye urugaga rw'abikorera mu rwanda bavuga ko hakiri ikibazo gikomeye cy'uko abakoresha bamwe babuza abakozi kwibumbira mu ngagazi bavuganira hakaba ikibazo cy'imishahara y'abakozi bamwe na bamwe ikiri hasi cyane ku buryo itabasha kuzamura imibereho yabo hakabaho n'ikimenyane akarengane ndetse na ruswa mu gutanga akazi bikigaragara hirya no hino ndetse n'ikibazo cya mwarimu bavuga yuko gihora kivugwa ariko kitarabonerwa igisubizo ikindi ni uko bavuze ko hari gushakwa uburyo bwo gushyiraho ubwiteganyirize ku bakora imirimo itanditse ni ukuvuga ngo ni babandi bakora imirimo mito mito iciriritse nk'abakozi bo mu ngo ndetse n'abandi bakora nk'imirimo y'ubwubatsi bafasha abubatsi n'abandi bakora indi mirimo ariko bisa nk'aho itanditswe mu busanzwe itari isanzwe itangirwa amafaranga y'ubwiteganyirize nk'abakozi kimwe n'abandi utwo tubazo twose hari inyishu zagiye ziratangwaga claude
ntabwo nkumva neza cyane utuhanganire rero ngira ngo ni telefone itadukundiye ariko turaza kugaruka kuri iyo nkuru mu makuru yacu ari imbere no mu gihugu cy'u Burundi uwo munsi wahimbajwe ku rwego rw'igihugu wahimbarijwe mu ntara ya Rutana umenyesha amakuru wacu Chris Munezero aracayiko arabikurikirana turaza kubigaruka ko makuru yacu yo hanyuma ariko tumwe mu two amaze kutubwira nuko Tarsis Gahungu yavugiye abakozi ababazwa nuko ibiganiro ku ntererano y'amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri bitararonka inyishu ni mu gihe hari abemeza yuko ayo mafaranga bayatozwa ku nguvu ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda akaruhuko gato amace tubandaniriza mu ntara za mwaro na muramvya
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara uruja n'uruza hagati y'abanyagihugu bo muri kiganda ni mu ntara ya muramvya mu gihugu c'u Burundi nabo mu ikomune ya Rusaka yo ni iri mu ntara ya Mwaro ntibwifashe neza ni mu gihe ikiraro co kwibarabara ryahuza izo ntara haraheze imyaka cumi ricitse ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu imwaro ni muramvya Fidelite ishatse hariko harakwira imyaka cumi ico kiraro kibomotse ico kiraro twe twashaka ko gikorwa kuko yari inyungu ya twese baba abanyakiganda baba abanyarusaka twese cari kidufitiye inyungu uyu munyagihugu wo mu rusaka mu ntara ya mwaro ariko atubwira ikiraro cabomotse kiriko ibarabara rihuza intara ya mwaro na muramvya ico kiyaya cabomotse kiri ahantu hari umwonga witwa nyavyamo ya ruguru uri hagati y'imisozi ya kanyami muri komine ya kiganda mu ntara ya muramvya na gikebuka muri komine ya rusaka mu ntara ya mwaro abahombera cane abanyagihugu bo ku mutumba kanyami bo mu ntara ya muramvya kuko amashuri n'amavuriro abegereye ari mu ntara ya mwaro mu rusaka vyongeye kuva kuri uyo musozi uja ku mugwa mukuru wa komine kiganda hariho nk'ibimetero birenga mirongo ibiri mu gihe uja ku mugwa mukuru wa komine ya rusaka hari ibimetero biri musi ya cumi regina niyonzima umutama umutamakazi w'imyaka mirongo itatu n'ibiri aba ku musozi ka nyami ati icika ry'ico kiraro ryabateye ingorane kuko mu gihe c'imvura atawuja buko mwonga amazi aba yuzuye urabona ufashe iryo barabara wacu ugenda uko nyene ugashika imwaro abava imwaro bakaza ikiganda byari byiza cane ukeneye imwaro wacu uronka ikintu kikunguruza ikagushika nayo ubwo nyene umuntu w'imwaro akeneye ikiganda kandi urabona kwa muganga hama araho nk'ubu unye bavuga bati umuvyari kunda mu kibumbo none umunota tuzoshikayo gute canke umunyakibumbo ati imurambye none umunota tuzoshikayo gute eh? ico twahombye ni cyinshi duhomba inzija mu rusaka kwa muganga mw'isoko urabona nkajya guzuye ntujabuka umwana yigayo ntajabuka uca umwaka irindaro hakurya raba utuducuko nk'ubu ntitugendayo mugabo hamwe hamaze kuba ikiraro no mu misa duca tugenda gusenga abo muri komine rusaka cyane cyane ku musozi gikebuka usanzwe uhanura uribe na komine kiganda nabo nyine abo twaganira bamenyesha yuko ico kiraro kibakenesheje nta karuta imana rishari aho muri murambya ni abantu tuba dusangiye imigenderanire burya turetse kugenderanira baretse kutugenderana natwe tukareka kubagendera burya wumva amahoro tuba dufise yarayaya twebwe umuntu afise kugenda kuraba umuntu hakurya muri kiganda yaca kw'ico kiraro none ubu amayira ntahita hari igihe uruzi ruba rwuzuye none bujabuka gute iryo barabara rya harihuza intara zibiri ubu ryarasivye ku ruhande rwo mu ntara ya mwaro muri rusaka ibice bimwe bimwe vyaryo biranyerera ahatimburutse harameze ivyatsi ku ruhande rwo mu ntara ya muramvya uko ijabuka umwonga umengo nta barabara ryahigeze ahubwo hasa no umuhora ugana umuhana w'umuntu umwe mu bunguruza abantu bahora baricamwo yabwiye ijwi rya amerika ko ubu basigaye baca kure bakongera bagakina n'abakiriya twebwe iriyoni bwa mbere ryarakora tukarengana tuja za kiganda za kanyame hari hafi abakiriya bariho benshi urumva baje kiganda urabona ko umuntu aciye ngaho ari hafi ubu ntibikunda kubera n'uburoso n'impaka ucepfa turazigura tugasha mu rindi barabara riri epfo ni kure cyane ugereranyije nk'ibirometero ngira bishika nka mirongo ine birengako intandaro yo gucika kw'iryo barabara ryavuye ku icukurwa ry'umusenyi n'amabuye yo kubaka nk'uko twavyiganiwe na bamwe mu banyagihugu bahegereye ribarabara intango ya byose kiya kiraro cari gikomeye munsi y'ikiraro bakaja kuhimba umusenyi ku buryo bateba bagashikira n'amabuye yarashika ikiraro bagaca bayatwara kuyubakisha mu ngo z'abantu abaja guca ibiraha none bajeje intwaro ngaho iwanyu nk'amakuru y'agacimbiri ivyo misenyi ntibayirokura baragejeje baragejeje birananira na musanshi wo mu rusaka akavuga ngo ngo yariye amafaranga ya ubere n'abapolisi baraje bavuye ikiganda barazanana n'imbonerakure birananirana kugira ngo bahebe ikiraro barako cyubwa umutekano ku kabanga ko dushitse ahacika ico kiraro twahabonye ku ruhande rwo muri komine ya rusaka ibirundo birenga bitanu vy'imisenyi hamwe n'amabuye vyaropuwe muri uwo mwonga mbe twashoboye kuganira n'umwe mu misore ibikora yahaze umwaka nimba agura ku ibeni ikibeni kigurwa ngaha ayigura mirongo ibiri mbega waheze uratanga itagisi mw'ikomine mw'izoni bigenda gute itagisi barayitanga amategeko itagisi ya ngaha ibihumbi bibiri ku itura umusenyeri wa komine rusaka nduwimana bernardine amenyesha ko ibyo vyo kuropora umusenyi n'amabuye mu mwonga wa nyavyamu ya ruguru vyabujijwe kandi ko ababikora bikora binyegeje kubera ko uwufashwe aheza agahanwa aho n'umuntu zo gukingira inkombe z'uwo mwonga nayo ko hoba hariho umugambi w'uko ico kiraro cokogwa umusenyeri w'iyo komine yadukura inkoni gishitsi ko mw'ikomine arongoye atamikoro bafise y'uko ico kiraro kubera ko ibikorwa vyo kugikora bisaba uburyo burebure ubwo nabwo komine akaba atabwifise ku ruhande rwa komine kiganda naho uwirongoye twagerageje kumurondera ariko ntitwamuronse yamara umukuru ishirahamwe ry'imvukira za kanyami oscar ndikuriyo yabwije amerika ko bafise umugambi wo kwitura abarongoye mu ntwaro kugira ngo barabire hamwe icokogwa ku vyerekeye ico kiraro ku mutumba kanyami komine kiganda mu ntara ya muramvya fidelite yishatse ijwi rya amerika fidelite ishatse nawe urakenuye iyo nkuru yawe abakunzi b'ijwi rya amerika bashobora gusubira kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com tugaruke rero ku by'umunsi mukuru uri kurahimbazwa ijya n'ino w'akazi n'abakozi mu gihe uwo munsi rero uri kurahimbazwa indongozi z'amadini n'amasengero ntizibona kumwe ibijyanye no guharanira ukungana kw'ibitsina bamwe babona ko abakenyezi bashoboye ibikorwa bisa n'ibyitirirwa abagabo abandi bakabona ko byohava byonona indero y'abafana if, uh, eh, y'abana ifatiye ku migenzo y'abarundi n'ijambo ry'imana kubera ko uno munsi turiko turahimbaza iwe munsi rero w'abakozi n'akazi twashimye kugaruka ku kiganiro twari twarabashikirije aho mugenzi wacu Diane Ndonse yari yagarutse kuri ico kibazo co kunganisha ibitsina n'ivy'akazi reka asubira twibutse abatumire bari basangiye ijambo patiri Pierre Sengiyumva mujejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura turabaramukije mahoro neza turi kumwe kandi na Pasteur Aline ndiho kubgayo murongoye isengero Abundant Life ryo mu gisagara ca Bujumbura namwebwe turabaramukije ego namwe turabaramukije uwundi mutumire ni Sheikh Haruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi namwebwe turabaramukije turamukije turamutse abo turi kumwe turamutse n'atumviriza tubandanya ikiganiro kivuga ku kibanza indongozi z'amasengero n'amadini baha ibijyanye no kungana kw'igitsina aho uno munsi tuza gushimikira cyane cyane ku bikorwa amategeko ararondera kunganisha abakenyezi hamwe n'abagabo ariko mwebwe murongoye amasengero n'amadini hari inyigisho zimwe zimwe muvuga zifatiye ku ijambo ry'imana zidashoboza abakenyezi guharanira uko kungana kwabo ibyo mwebwe mubivuga ku iki nk'indongozi z'amasengero n'amadini murakoze cyane aya mategeko arondera kunganisha abakenyezi n'abagabo yaje afatiye ku bintu badashima abagabo bakorera abakenyezi ibintu bibi byose umugabo akorera umukenyezi ibyo nta muntu n'umwe yubishima mugabo ntiyaje afatiye kuko imana yaremye umugabo n'umugore ni nacyo gituma ayo ni amategeko y'abantu abo bantu bayazana ubu barashobora kuyahindura mugabo amategeko y'imana yo ntazohinduka nicyo gituma itegeko ryiza ry'ingirakamaro riza ryisunga itegeko ry'imana ego ntabaciriyemwo amategeko arondera kunganisha abakenyezi n'abagabo mwe muvuga muti arikaza atabereye na muri kigwe n'ijambo ry'imana ajya aciye ku biri n'ijambo ry'imana ntazoshika mugamurikiwe n'ijambo ry'imana bazoyapanga ku buryo yiba inyishu ku vy'imana yatunganije
ayo mategeko je nibaza yuko nabo nyene batoyashiraho bavuga ngo umugore n'umugabo bangane boyashira bavuga ati umugore aronka uburenganzira bwiwe ahabwa n'imana n'umugabo aronka uburenganzira bwiwe ahabwa n'imana mugabo ntibavuge ngo ngo baze kungana kandi bavuge bati igikorwa umukenyezi ashoboye akironke atawumugoye mugabo ntibaze kuvuga ngo umugabo n'umugore ngo dusiye amategeko bateza kungana aho ni ibintu batazoshikako no kuri sino hava mbeshi bahava baza kwandika ibintu ejo bagasanga bihenze e, nibaza yuko naho bovyandika bitoshobora kwemezwa atabo vyemeza n'abakenyezi muri ubwabo bobona ko ibintu vyoba bidashoboka muga kuvuga bati uburenganzira bafise babukoreshe uko, uko buri mm -hmm. ico nda ico turacumvikanako mm. muga uvuze ngo dusiye amategeko yuko ibi igitsina gore n'igitsina gabo biza kungana ivyo ntibishoboka tuzatugiye kuyiri nuko imana yaturemye mm. ariko kenshi iyo bazana ivyo bintu vyo kuringanira bavyita emancipation kenshi usanga ari ibintu baba aba ari nka movement ariko bitari mu ijambo ry'imana kandi ugasanga babikoze ntibyabubakiye ahubwo byarabasamburiye rero ku bw'ibyo ni byiza ko mu rugo hoga umugore utonde kandi umu agaciro k'umudamu karimwo muri uko kuzuza umugabo mugabo nkongera nkagaruka kandi avuga nti mu bundi buzima bwa misi yose uko turera abana abahungu n'abakobwa tumenye neza ko atatandukanira kuko ica ijambo ry'imana twizera twebwe giti cacu ntirishiraho ko umwana w'umuhungu asumba umukobwa hama no mu gutanga ubuzi naho nyene ntihabe ikintu gisa n'ico guhohotera kuko ijambo ry'imana ntiryemera neza yuko hariho igitsina gikwiye guhohoterwa kuko coba kigaragara nk'ikinyantege nke kuko kirashobora kugaragara nk'ikinyantege nke ariko ari kinyenkomuzi ku vyo bita ibinyantege nke nko kuvyara naho ugasanga n'ubuhizi nk'uko bagiye babivuze
uko kungana uko kumva yuko umukenyezi afise uburenganzira nk'ubwo umugabo afise muri kino gihe hariho abakenyezi rh nk'uko mwavuze muti hari ibikorwa abakenyezi baba badashoboye abakenyezi bafasha mu kubaka bakajya kwikorera amabuye bagakora ibitari byo kwirukanka egome kuri ibyo nagira mvuge ko ni zangabirano imana yahaye ikiremwa muntu n'umukenyezi arimwo arafise ingabirano imana yamuhaye ariko icyo niko nashaka kuvuga kuri icyo ni uko mu byo twigishwa n'ijambo ry'imana imana iratubwira iti n'intumwa zayo itubwira iti hari ibihe bizoshika hakaba ibintu by'ibyaduka ntarekuye ibihe bizaba biriko birashika ku mpera mu gihe hoba ico caduka cyo kuvuga ngo tubashire ku rugero rumwe ijana ku ijana n'ibihe biza biriko birahera ni ukuvuga ko tuzoba turiko turagenda kubiri n'ivyo imana yatwigishije ni ukuri ico uriko uravuga nk'uko eh, mugenzi ariko aravuga urera abana ubwa mbere tubanze tumenye ko abana batonya gushika ku myaka umunani umuhungu n'umu- n'umukobwa ni gake ushobora no kubatandukanya mugabo amaze kurenza imyaka umunani eh, kuduga niho ubona ko umuhungu n'umukobwa eh, bagiye gutandukana byumvikane rero ko no mu minsi ya- iyo- iyo- ya mbere ubahaye indero zishaka kuba zisa eh, nta nta kibi kirimo ariko kandi tumenye yuko no muri uko kw'iyo ndero yo mu- mu mu ntango hariho ibyo ugenda ubabwira kugira ngo bumve yuko eh, hari ibyo bakwiye kubaha mu rutonde bivanye n'ukuntu umwe ari umuhungu n'undi- n'undi n'undi ari umukobwa Mm.
niyo nashaka kugaruka ko cyane cyane tugarutse kuri ibyo by'ubuzi abantu kuri ntitwavye tubyitiranya hariho n'ibikorwa by'inguvu aba- abakenyezi bafise inguvu turabizi mugabo tumugume tumenya yuko uwo mukenyezi tuteza kumukingira mu bintu bitari bike kugira ngo agume afise akaranga kiwe Ego.
murakoze cyane ndamunganiye umuvukanyi n'umwana muri uko kumurera muri iyo myaka nyene ya mbere nk'uko abivuze umwana w'umuhungu yishushanya na se cyane cyane hagati y'imyaka itatu n'imyaka itandatu umwana w'umukobwa yishushanya na nyina nico gituma nyina niyifata nk'umugabo uwo mwana w'umukobwa azoca yahakwa kwiyumvira ko nawe ameze nk'umugabo Ar- kandi atari byo umwana w'umuhungu yishushanya na se uko twari tubivuze n'ibyo bitangurira ngaho nyene kuva abana bakivuka muzobibona muraba utwana dutoyi ntibasa biraboneka ko ari ibintu bibatandukanije nyagomba ntembandanye ikindi yabivuze uwo muvukanyi gukingira umukenyezi je nagomba mbwira abakenyezi imana yarabasize yarabaremye yarabahaye ibintu vyinshi ivyo bindi muriko murondera raba iyo vyazananye murayi ntimuhave musanga ahubwo mugiye kwiyaka agateka imana yahaye umukenyezi ati kubera iki umukenyezi aravyara akarera hama akigisha umwana byose umukenyezi novuga nti ni ishure ya mbere y'umwana niwe amwigisha kuvuga niwe amwigisha kwambara niwe amwigisha kuraba abantu ariko aramonsa niwe amuraba mu maso vyose umwana vyose abikura kuri nyina ubwa mbere niyo intango ni nyina uca ufata rero uwo mukenyezi umwirigwane kurimo kwikorera imizigo cyangwa kuba umuhedemaso atonde sizere aze gutaha sizere zo ku mugoroba umukenyezi ataha yarushe yahwereye nta na kimwe aza kumarira uwo mwana uca usanga bimwe umuntu yagira ngo arakijije abyishe byose umukenyezi aramwishe na wa mwana aramwononeye ko umwana ntaronka ibyo akeneye n'urugo rw'umugabo umukenyezi yarushe birononekaye kandi wa mukenyezi aramagi tubungabunga iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ikiganiro kirabandanya pasiteri aline ndiho ku bwayo murongo y'isengero abundant life mwari muvuze muti abakenyezi kugira bumve ko bangana n'abagabo muti birava n'ukuntu baba bizera twebwe ku giti cyacu ijambo ry'imana nta namwe ri- ribuza umukenyezi gukora ibyo bikorwa tunabirabye tubona nk'abakenyezi bashoboye gukora igisirikare n'igipolisi rero nibaza yuko none bose twasanze abana babo barapfuye ingo zabo zarapfuye nimba ijambo ry'imana rit- ritabibuza twebwe twizera hama tugasanga mu ngo zabo barubatse neza kuko umuntu wese ashobora gushyiraho urutonde turabye nk'abadamu bubaka amazu turabye nk'abadamu batwara indege turabye nibaza yuko hariho abagore bazisambura ata n'icyo bakora umugore akicara mu rugo atakaza afise hama ugasanga ahubwo yararusambuye atakora nibaza yuko iyo umuntu ariko avuga uko yishimikije ibyo yizera aha birakomeye n'ukuri kuko umuntu wese akwiye kwizera icyo imana yiwe imubwira rero mu gihe nimba hari abantu bizera yuko tuvuge nk'igitabo je nizera kiratwereka abakenyezi bahagurutse mu rugamba kiratwereka abakenyezi umukenyezi ari mu migani salomo yavuze miro- mu migani mirongo itatu na rimwe avuga ku mugore we twite ni femme vertueuse ni umudamu akerebutse avyuka kare arara akora ibintu vyinshi ash- ari we ngo mu rugo rwiwe ntihabura inyungu azana iterambere ry'urugo kandi kubona ko uwo mukenyezi ngo umugabo acahagarara ahantu mu ikombe ry'abandi bagabo akavuga ngo hari abagore benshi ariko barusha bose rero turabona yuko umukenyezi yiyakiriye umukenyezi yisobanukiwe ni umukenyezi akwiye kumenya yuko afise ingabire ingabire z'imana kandi izo ngabire z'imana ziri muri we ibyo abantu bavuga n'ibyo abantu bigisha bidakwiye kumucinyiza kuko umuntu wese mu isi hari impamvu yaremwe kandi impanuka ikomeye cyane ni kubaho mu buzima udashikije impamvu waremwe rero iyumvire kuko wowe uri muri sosiyete wowe uri mu migenzo ishobora kuba yakubwira iti ibi bintu si byo wari ukwiye kwicara ukonsa ukabyara hanyuma ugasanga hari ingabire imana yagushizemwo kandi iyo imana iguhaye ingabire iguha n'inkomezi ukaba umubyeyi mwiza ukongera ugakora n'ibyo bikorwa by'ubuhizi turiteguye kubona abakenyezi bashobora kurongora igihugu turiteguye kubona abakenyezi bashobora guhagararira n'ibikorwa bikomeye kandi ugasanga n'ingo zabo barazitunganije iyo imana igushizemo ingabire iguha n'inkomezi zo kubikora
genda afise ibintu bibiri nshaka kuvuga kuri icyo kandi uvuga ati abakenyezi bashobora kuba abakuru b'ibihugu bariho turabazi habaye no muri afurika ba- hari umukenyezi yahora atwara hariya mu- muri liberiya ibyo byo gutwara by'ibikorwa u- ukora icyo ufitiye ubumenyi nta kibazo na kimwe kirimo icyo tutumvikana ko ni igiki ni ukugira ngo umukenyezi kugira ngo ashake kwishushanya n'umugabo aze gukora bya bikorwa abona ko adafitiye inguvu muri icyo gihe canke bishobora kuza konona rya shusho ryiwe ryiza niho tudeze ngo tuze kumvikana amubwira kabiri hari ibintu wavuze nyoko mu mu- menyesha makuru uti hari ibintu biriko biraza bishashe nk'ivyo vyo kubakanika oya hari ibintu ahubwo vyinshi dusa nuko twibagiye mugabo vyahora kera nuko nkatwe turigishwa yuko twofasha abakenyezi bacu mu bikorwa barimo nta kibi na kimwe co kuza kumufasha gu- gukinjika nta kibi na kimwe cumufasha koza umwana ni ibikorwa bis- bisanzwe bisaba gusa kuba ushobora kubikora ego mwebwe rero nk'indongozi z'amasengero n'amadini mubashigikira gute kugira ngo nyene eh, ubwo bumenyi nk'uko pasiteri aline ariko arabivuga ati nk'ibikorwa nka byose bashoboye nimba bashobora ati kuja gufata inkoho eh, bakaja mu ishamba bakarasa nk'abandi bakagwanira igihugu ati ibikorwa nk'ivyo we bakarara rubunda ati, ni kuvuga yuko nabo bashoboye bagumye muri ico kibanza nimba bigishwa kuguma muhira bakavyara hama bakonsa abana ntimumve ko baba bariko barabandanya bacinyizwa Oya, ntibabigisha kuko ko- nibaza ko biri mu- ntibabigisha kuguma muhira no kubyara kuko ibyo kubyara iyo si n'inyigisho bakironka iyo ni indemanwa kubyara iyo ni indemanwa kandi nta n'umwe ariko arayihindura aha ku isi nta n'umwe abishobora ariko icyo tuvuga tuvuga tuti tubahe inyigisho bamenye n'ubwo burenganzira bwose bafite ko hari uburenganzira bwinshi bafise batazi babumenye bo ari banakurikirana kuko hariho abantu usanga nk'uko bavuze ngo bahohoterwa bagahoterwa mu bintu bari bafite uburenganzira ariko kandi bamenye yuko uburenganzira bafise hariho n'ubundi bwiwe buza gutangurira ntituze kwinjirana mu byo turashobora kuba tujejwe mugabo ibikorwa umukenyezi ashobora abikore ku neza yiwe n'ineza y'urugo n'ineza y'umuryango hariho umugore ashobora kuva ngaho akajya kudandaza cyangwa akaja mu ishuri umugabo nawe ariko ara- a- a- arakoresha ikinga hama ubwo bumenyi bwose bakaza barahuriza hamwe bagaca batumbereza umugambi w'urugo rwabo bijya rero vy'uvuga ngo umukenyezi ni wo kusasa ngo umukenyezi ni wo kuryama ibyo wonye n'ubumenyi buke twe rero ntituriko dufatira ku bumenyi buke rero dufatira ku co imana yategekanije abantu batarakimenya tuje kubigisha bakimenye Mm, kumbure ngira ngo n'amategeko azokora kuri ibyo mm, mm, kuri iryo jambo ry'imana nk'uko muriko murabivuga Eh, nibyo harakenewe ko inyigisho zitangwa mu mice myinshi canke yose urashobora kuba ufise amashuri menshi mpamyabushobozi nyinshi mugabo ibijanye n'imibano ubizi ku bintu bike nk'uko umuntu atagiye mu ishuri ashobora kuba azi ibintu by'imibano mugabo ibyo bindi by'izo mpamyabushobozi atabyo afise byumvikane rero ko n'abantu tuvuga ngo twarize twace ku ntebe y'ishuri hariho ibyo dukwiye kwiga bijyanye n'ingene twe gufash- gufata abakenyezi bacu nibaze yuko abo bakenyezi bavuga ngo bashaka ko umugabo n'umugore bangana bafatira ku bantu babiri cyangwa batatu bamwe bavuga ngo umuryango ashobora kuba umwe agatukisha umuryango bahohotera abo babana bagashaka kuca babifata muri rusange bafate akarore kuri bajya abandi benshi babanye neza bamuha agaciro kiwakwiye e, na ruguru nk'uko uriko uravuga ruguru urabona benshi ruguru eh, bivanye n'imibereho ingene ibimeze baca bashaka kugenda kuri ya- ya myibutso ariko niyo ngo ama- amazi abaye make begwa imfizi mugabo ikibagira ko iyo mfizi kugira ngo amazi ariko abe make ariyo ateza kuba kuba yayavomye urumva eh, siniko turahumvikana agashaka kumenya ngo bijya bike bibaye bigiye kuba agwiwe ni ubumenyi buke niko patiri ko arabivuga mugenzi ni ngaha bikwiye ko twigisha ku munsi ku munsi kuko umuntu ateza kwiga kuva avutse gushika tumusize kwiba hajya kwiga kurangira yuko umuntu bamuhambye niho aheza kwiga ego reka tubashimire pasiteri aline ndiho ku bwayo umurongo w'isengero abundant life turabakengurukiye ego namwe mwakoze cyane kutwiyumvira ego namwe bwe patiri pierre nsengiyumva muri mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diyoseze ya bujumbura namwe bwe turabakengurukiye murakoze cyane ndabakengurukiye ndashimiye n'aba bavukanye twahuriye ngaha ego twibutse abatwumviriza ko mwariko mwumviriza ijwi rya amerika aho twariko turavuga ku bijanye n'ikibanza indongozi z'amasengero n'amadini baha ibijanye no kungana kw'igitsina diane ndonse nari ndakiremesheje ndabakengurukiye akoze diane ndonse mwumvise rero ico bagona ku vyerekeye kunganisha ibitsina mu buzi butandukanye abatumire biwe bakenuye gose namwebwe mwariko muratwumviriza undi yakoze ni innocent kimenya ari muhinga bw'ivyuma na je diane twari kumwe kuri mikro twe ntiduce tubifuriza umunsi mwiza w'akazi mwe mwese mugakora hama no kubandanya mururanirwa mu vyo murimo